mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi ry'amerika mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotwave kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ku badukurikira kuri interineti mwadusanga kuri wa eshatu akadomo vowa yacu akadomo com mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza mbaha ikaze mu kiganiro murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
ikiganiro ni muri isanga muri studio ya karindwi washington dc muri kumwe nanjye edi rwema urukiko rw'ikirenga muri leta zunze ubumwe za amerika mu cyumweru gishize rwahagaritse uburenganzira bwo gukuramo inda bwari bumaze hafi imyaka mirongo itanu bwemewe mu itegeko nshinga ry'iki gihugu iki cyemezo kikimara gutangazwa amaleta menshi yahise atangaza ko ashyizeho amategeko abuza gukuramo inda ni icyemezo gikomeje kutavugwaho rumwe n'impande zitandukanye ibi nibyo tuganiraho n'abatumirwa bacu iki cyemezo kitashoboraga gutekerezwaho mu myaka mike ishize kibaye indunduro y'umuhate w'abarwanya gukuramo inda cyashobotse ahanini kubera uruhande rw'iburyo rw'urukiko rw'ikirenga rwongerewe ingufu n'abacamanza batatu bashyizweho n'uwari perezida wa amerika donald trump iki cyemezo gisohotse nyuma y'ukwezi kurenga inyandiko y'igitekerezo cy'umucamanza samuel alito ibonywe mu buryo butari bwitezwe igaragaza ko urukiko rwiteguye gutera iyi ntambwe ikomeye nyamara ariko kirahanganisha urukiko n'umubare munini w'abanyamerika bari bashyigikiye ko iyi ngingo y'itegeko igumaho nk'uko ikusanyabitekerezo ryakozwe ryabigaragaje umucamanza alito mu mwanzuro we yanditse ko iyi ngingo y'itegeko hamwe n'icyemezo gishimangira uburenganzira bwo gukuramo inda cyo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kabiri bitari byo umunsi byemezwa bityo bigomba kuvanwaho uyu mucamanza akaba yongeyeho ko inzego zigenzura ibijyanye no gukuramo inda zisigaranye inzira ya politike aho guca mu nkiko abandi bemeje uruhande rwa bwana alito barimo abacamanza clarence thomas neil gorsuch brett kavanaugh na amy coney abo batatu ba nyuma bakaba ari abashyizweho na perezida donald trump ubwo yari akiri perezida ubwo burenganzira bukimara gutangazwa ko bukuweho abanyamerika b'ingeri nyinshi bigabije imihanda bamwe bashyigikiye icyemezo cy'urukiko abandi bakinenga bavuga ko gisubije inyuma uburenganzira bw'umugore kugeza icyo cyemezo gifatwa leta makumyabiri nizo zemeraga gukuramo inda mu gihe cumi n'esheshatu zari zifite amategeko akumira ikurwamo ry'inda ibyo n'ibindi turabiganiraho n'abatumirwa bacu barimo madamu tuyishime claire gasamagera uyu akaba ari impirimbanyi ku burenganzira bw'ubuzima bw'umugore atuye muri leta ya michigan madamu gasamagera ikaze cyane mu kiganiro muri isanga ku ijwi ry'amerika
murakoze cyane urakoze nawe kuba watuboneye umwanya undi turi kumwe mu kiganiro ni madamu alice kabagire cyusa nawe ni impirimbanyi akaba atuye muri leta ya indiyana madama cyusa nawe ikaze cyane mu kiganiro muri isanga urakoze cyane edi mwakoze nashimira n'abandi turi kumwe mwakoze kuntumira urakoze nawe kutubonera umwanya nisegure kubakurikiye iki kiganiro kuko turimo kuvuga ku ngingo abantu benshi batavugaho rumwe nkaba rero nsaba abakunzi b'ijwi ry'amerika baza kugerageza gutanga ibitekerezo kubitanga mu buryo bwo kubahana no ku- no kwemeranya cyangwa se kureka abandi batanga ibitekerezo nabo bakaba babifitiye uburenganzira duhere kuri madama claire gasamagera wowe nk'umugore ukimara kumva iki cyemezo cyafashwe n'urukiko rw'ikirenga ah, mbere na mbere wabyakiriye ute
ngewe nasanze ah, hari hari ku bantu basoma bibiliya hari umugani wo muri bibiliya ah, umu- umuntu w'umunyabwenge salomoni bamuzanira abana umwana abagore bari ku- bari kuburana umwana agatanga igitekerezo cy'uko umwana bamucamo kabiri utari nyina w'umwana mu by'ukuri aravuga ngo nta kibazo bamucamo kabiri ariko uri nyina w'umwana aravuga ati uwo mwana nibamuhe undi muntu utari nyina aho kugira ngo apfe So, n'iki kibazo rero ni- iki iki gitekerezo iki ki- cyemezo rero niko cyagenze kuko iyo urebye ntago iki cyemezo mu by'ukuri kije kije gushyigikira uburenganzira bw'umugore cyangwa kubungabunga ubuzima bw'umugore n'umwana kuko n'ubundi i- i- i- i- it- n- naba ku giti cyanjye mbyemera cyangwa ntabyemera abantu bazakomeza gukuramo inda kandi bazabikora mu buryo ah, bushyira ubuzima bwabo mu kaga ndetse bushyira n'ubuzima bw'abandi bantu benshi mu kaga ikindi gitekerezo cyanjye ni uko abantu bishimiye ko iki- iki cyemezo cyavuyeho nta n'umwe uri kwereka- uri kwerekana ko afite inyungu z'umugore cyangwa afite uko ashyigikiye umugore cyangwa ashyi- ashyigikira amategeko arengera ubuzima bw'umugore ku bwanjye rero ku giti cyanjye pro choice ivuga ngo muri pro choice nshobora guhitamo ugu- ugu- gukomeza gutwita ni uko nk'uko genda byakiriye n'umvisha ari ikintu kibabaje kuko bizakuma bizakuma bikorwe Mm, ha- hanyuma ma- madama ah, mbere y'uko duha ijambo alice kugira ngo ah, agire icyo abivugaho wari uvuze ko iki cyemezo kitubahiriza cyangwa se cyambura umugore uburenganzira bwe haba ku mubiri we cyangwa se no mu buzima bwe icyo ushatse kuvuga ni iki mu gihe abandi bavuga ko ah, ahubwo byahaye umugore uburenganzira bwo gufata icyemezo ashaka
icyo icyo nshaka kuvuga ni uko n- u- u- u- twabyemera cyangwa tutabyemera abantu bazakomeza babikore kandi iyo bagumije kubikora mu buryo butari ah, ubw- bwemewe n'amategeko icyo gihe ubuzima bw'umugore bujya mu kaga abantu barapfa abantu bambuka za mexico bagiye kubikora bazamuka baj- bazajya no muri indiya bagiye kubikora ntago ntago iki cyemezo kuba umucamanza yasinye bigiye guhita bavuga ngo no ngo abagore basagiye guhita ba- ba- batwita amezi icyenda nk'uko babyifuza rero ngewe ku giti cyanjye nkavuga ngo prevention ni nziza kurusha kwirinda biruta ku- guhangana n'ibibazo bi- bi- bizavuka kuko tubizi ko bitazigera birangira niba tubungabunga ubuzima bw'umugore umuntu wese nagira ukwizera n'ukwemera kwe agukomereza iwe anabitange ni- a- ana- ana- anere n'imbuto muri muri muri rubanda ariko ntategeke undi muntu icyemezo afata ngewe ku bwanjye ku icyemezo cyanjye ndi pro choice kandi choice yanjye ngenda byara n'ubu mfite abana muri kumva bari iruhande rwanjye bari gusakuza ariko nta burenganzira mfite bwo kubwira undi mudamu mugenzi wanjye icyemezo agomba gufata icyo nakora ni uguharanira ko ubuzima bwe buba buri buba buri bu- bu- bu- bubungabungwa igihe cyose yaba yabihisemo kuko bazabikora ndetse no mu rwanda barabikora no- n'ahandi hose barabikora kandi murabizi ko mujya mubona abantu bajugunya abana muri tuwarete mujya mubona abantu ibintu byinshi cyane bibi bibaho ibyo rero ko bizakorwa cye kubikumira bi- bi- abantu bakagira uburyo bikorwamo neza nicyo kintu njye nashyigikira ariko ku giti cyanjye nk'umudamu kandi imana yahamugisha kubyara hitamo ko abantu babyara Mm, ura- ni icyo ndi kuvuga urakoze cyane guma kuri telefoni madama claire Ah, reka dufate alice cyusa utuye muri leta ya indiana iyi leta ah, gukuramo inda byasaga nk'aho byemewe ariko nyuma y'iki cyemezo cy'urukiko rw'ikirenga ah, leta yanyu nayo ishobora guhita ifata umwanzuro ko bikuweho burundu wowe nawe ukimara kumva iki cyemezo ubonye abagore hirya no hino ku isi cyangwa se hano muri leta zunze ubumwe za amerika si abagore gusa n'abandi baharanira uburenganzira bwa, bwa muntu bajya mu mihanda bamagana icyemezo ariko nanone hari n'abandi bagiye mu muhanda ah, bagishyigikiye wowe wabyakiriye ute nk'umugore
Ah, urakoze cyane edi Um, yewe nubwo wenda nabibonaga mu rwego rwa politike ko ariho bigana umuntu akurikije um, justices bari uh, on the supreme court right now Ah, nyuma y'aho president trump ashyiriyeho um, uh, mostly republican leaning uh, justices byaragaragaraga ko um, bizate bi- bishyira bitinda iki cyemezo cyari kimaze nk'imyaka irenga mirongo itanu nk'uko babivuze cyarashyizweho ah, mu rwego rw'uko muri iki gihugu cya amerika ubundi bubahiriza ah, uburenganzira bw'umuntu uwo ari we wese bwaba ari uburenganzira bw'ikimuga uburenganzira bw'umwana uburenganzira bw'umugore uburenganzira bw'umuntu mukuru uburenganzira bw'umugabo uburenganzira bw'abantu bose ni igihugu gishyira ah, i- ah, rights z'abantu imbere cyane kuba rero ah, aho tugeze muri uyu mwaka wa- w'ibihumbi tuwenti tuwenti tu supreme court ah, i- i- ifata umwanzuro nk'uriya ikavuga iti iyi ubu burenganzira bwari bwaratanzwe bwari bwarahawe abagore tubukuyeho tutege- dushyizeho itegeko rimeze gutya biratangaje cyane navuga ko bisa nk'ibitunguye nubwo nanone bidatunguranye mu rwego rwa politiki um, I was nara I was disappointed uh, kubera ko mbona batarabikoze riri mu, mu, mu, mu- ba- bagamije kubu kubu ku, ku, ku, ku, ku
Ba- Yewe, bata- ntangiye batabiko- kuba yegera.
batabikoze To ku nyungu protect- to z'umugore.
protect- ku- kurengera uburenganzira bw'umugore cyangwa bw'umwana uri mu nda ahubwo icyemezo cyafashwe mu rwego rwa politiki mu gushyigikira politiki y'aba republicans kubera ko abo ba republicans aribo benshi on the bench on the, the US Supreme Court bakaba ariyo mpamvu bafashe icyo cyemezo nicyo kintu cya mbere cyantunguye cyanambabaje Ah, ura- nk'uko babivuze mba muri indiana kandi indiana it's mostly a red, uh, red state ni red ni state ikunzwe kuyoborwa n'aba republicans ntabwo itegeko bararishyiraho ryo ku- ryo kwamagana nyine ryo kubuza ah, gukuramo inda ariko very soon vuba cyane bazabikora kuko n'ubundi nicyo bashakaga ariko nk'uko ah, madame claire yari abivuze nk'umuntu ku giti cyanjye ntabwo nshyigikiye abortion ntabwo nshyigikiye gukuramo amata ariko nanone nk'umukristu nk'umubyeyi wabyaye ntabwo mbishyigikiye ariko nanone sinshyigikiye kubuza abantu uburenganzira bwabo so the- hagombye kubaho hari ikintu nakwita navuga nka balance hagati aho ngaho kuko hari hari hari impamvu nyinshi zishobora gutuma iyo nda ikurwamo koko yenda tuvuge umuntu yarafashwe ku ngufu ndumva hari itegeko ritabivuze ibyo ngibyo umuntu yarafashwe ku ngufu hari ubwo ubure- ubu- ubuzima bw'umubyeyi utwite buri mu kaga kubera inda yenda itameze neza ariko nanone um, ikindi kintu umuntu ata- atagomba kwibagirwa ni uko ah, 50 years ago imyaka mirongo itanu ishize bajya gushyiraho ririya tegeko ntabwo bapfuye kuvuga gusa ngo biremewe gukuramo inda igihe ushakiye uko bimeze habayeho na na na, na options as a pro-choice believer and supporter kuha umuntu uh, choices iki gihugu kiri it's, about, it's all about choices and rights kuha umuntu uh, alternatives mbese ubundi buryo bushoboka aho kugira ngo n'iyo nda ayikuremo yenda kuko agize ubwoba ati nsabye ntabiteganyije bamfashe ku ngufu bigize gute aho kugira ngo uyu mwana azandushye reka mukuremo ukamubwira batoya ngiyi parenthood ushobora kujyayo bakagufasha hari women care center muri iki gihugu cyose umuntu wese usamye inda yaba yabiteganyije atabiteganyije abona ubufasha bwose bwose bwose bushoboka kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wa nyuma abyaye no kurera umwana kugeza nibura umwana agize imyaka cumi n'umunani so kuba rero igihugu gifite ubushobozi cyari cyarashyizeho ubwo buryo bwose bwo gufasha umuntu hakaba alternative choices izo pro choices bakaba aba ba- abacamanza bacu bo muri supreme court babyirengagije just for, for political reasons baka- bakemeza gukuraho itegeko nka ririya birababaje hanyuma ariko eh, hanyuma itegeko aba ari itegeko ni ukurikurikiza Mm. hanyuma uh, madama claire nawe yari avuze ko nubwo uh, adashyigikiye icyo kintu kijyanye no gukuramo inda ariko nanone inyungu z'umugore zikwiye gushyirwa imbere yavuze ko bitazabuza abagore kubikora nubwo bizabagora cyane ndetse bamwe na bamwe bakaba ba- babura n'ubuzima iri tegeko kuba rikuweho ayo mareta akaba agiye gutangira noneho gushyira muri- mu itegeko nshinga rya- yazo ah, amategeko akumira ah, gukuramo inda ingaruka bizagira ku mugore ah, cyane cyane uba nko muri leta itemewe itemeye i- ibijyanye no gukuramo inda zingana Biza- bizagira ingaruka urakoze urabi- ni ikibazo cyiza cyane ah, bizagira ingaruka mbi mbi zishoboka ubu ngubu ni ukuvuga ngo abantu abo badamu abo bana b'abakobwa b'abangavu basamye amada bagiye gusubira mu buryo bumwe bwa kera na atari no kujya no kwa muganga bwo kuba yanywa ibinini runaka yanywa imiti runaka kugira ngo inda ayikuriremo mu rugo yihishe iri tegeko rigiye gutuma ah, kubuza abantu to um, to safe abortion care bigiye gutuma no kuristrict no ku no kugabanya no ku no restrictinga abortion it makes it just less safe ntabwo mbere abantu bagifite ubwo burenganzira wajyaga kwa muganga aho bemera muri clinic bikora bakabikora mu- bigakorwa n'abaganga n'abaprofessional n'abantu babyigiye bazi ibyo barimo bakora ubu rero abantu Uh, those who- abata- abadashobora kujya inyuma ha- yenda muri mexico hafi aho abadashobora kunyarukira muri canada niba ba- babyemera sin- simbizi neza abadashobora kujya muri indiya ngo babikore bazatangira kugura iyo miti babikorere mu rugo havemo impfu wa mugore apfe na wa mwana apfe so uh, iri tegeko ntabwo numva ukuntu na n'ubu actually bisa nk'aho umuntu akibitekereza akavuga ati ni gute aba bantu bemeje koko gushyiraho gukuraho gukuraho ubwo burenganzira bw'abagore ntabwo ntabwo it- it's gonna make a, a, a, abortion less safer Uh, bitume ubu- not only rights ariko n'ubuzima bw'umugore n'ubuzima bw'umwana nabwo bujya mu gihirahiro buba more at risk than uh, before Mm. hanyuma madama claire ah, alice yaratubwiye ko muri leta ya indiana byari bikemewe ariko ah, abategetsi muri iyo leta kenshi usanga ah, basa nk'aho bashyigikiye ko bikurwaho ku buryo bishobora no kuzakurwaho aho ngaho muri michigan namwe ni uko byari bimeze mwebwe bi- byifashe gute
n'esheshatu bitari byemewe ni ukuvuga ngo ibi itegeko rikimara gufatwa ubwo byahise biba bi- bi- uh, bihinduka icyaha gukuramo inda ariko kubera yuko aba bari babashije kubona rwa rwandiko mbere rwa rwandiko rw'ibanga mbere Mm.
umuguverineri wacu yari yatanze uru- yatanze ikirego mu rukiko ni ukuvuga ngo rero kuko tukiri mu nkiko na- ibyemezo ntibishobora guhinduka abantu bakiri muri litije ubu biracyemewe igihe cyose inkiko zitarabihindura ah, ah, zi- zitara- zitarabigaragaza gutyo Mm.
ikindi kindi ah, eh, cyakozwe ni uko ah, ba- ba- bashyizeho ah, kumobiriza abaturage kugira ngo mu kwezi kwa cumi na kumwe nitujya gutora bizajye kuri kuri lisite y'ibintu bizatorerwa ni ukuvuga ngo dutorere icyo kintu i- i- inshuro imwe birangire tutagendera kuri leta i- iri muri washington
Urako- noneho u- u- i- i- abo bantu ba- ba- ba- abo- ba- ba- ba- ba- bakurikirane ba- bashakashake ama- ama- ama- amasinyatire cyangwa abantu bemeza ko icyo kintu cyemewe koko kujya ku- kuri ku murongo w'ibintu bizatorerwa icyo kintu rero cyarangije kugerwaho iki- iki- iki kibazo kizajya mu bintu bizatorerwa mu kwezi kwa cumi na kumwe ni aho ngaho duhagaze urakoze cyane madame claire Ah, kuri telefoni dufite n'abakunzi b'ijwi ry'amerika hirya no hino bifuza kugira ibyo babaza cyangwa se batanga ibitekerezo kuri iyi ngingo turimo kuganiraho reka dufate thomas wirwe neza
mwiriwe mwiriwe uri hehe
Eh, ndi ahantu hitwa mu murenge wa binazi mu karere ka gakenke mu ntara y'amajyaruguru mu Eh.
rwanda ikibazo cyawe
Ah, njyewe ni ni ni icyo nenda kubivugaho Mm,
eh, kuri ibi bintu bijyanye no gukuramo inda ku bakobwa aho uko biri kose ni uburenganzira bwabo ariko u- uko mbyumva ntibikora uko abandi babyumva ariko ntekereza ko ngewe numva ko urwanjye ruhande bitari bikwiriye kuko icyo cyemezo baragitoreye bavuga ko cyangwa se urwo rukiko rwaremeje ko bidakwiriye nanjye nanjye ndumva nkabo niko mbyumva
wowe u- ubyu- ubyumva kimwe n'abo bacamanza
byumva kimwe n'abo bacamanza wenda uruhande rumwe baramutse babonye umu- wenda aho mbyemeraho gatoya ni- ni igihe babona ko uwo muntu ufi- ut- ut- utwite uri gorosesi uko iyo nda yagira yamugiraho ingaruka icyo cyo ndabyemera ariko ku bindi ibyo ari byo byose bi- bi- byatuma akuramo inda njye ntabwo ntabwo mbyemera mbyumva kimwe n'abo bacamanza ubyumva kimwe hanyuma ku bavuga ko ah, uburenganzira cyangwa se icyo cyemezo cya nyuma gikwiye gufatwa n'uwo utwite indabyo ubivuga iki
cy'uko yayikuramo cyangwa atayikuramo yego ntihabeho kumuhatira ko ayikuramo kandi we ashobora kuba wenda ah, ah, ntayi- eh, ko yayikuramo kandi we yifuza ko atayikuramo cyangwa se yifuza kuyikuramo ah, leta yifuza ko ayikuramo we atabishaka
bitewe n'uko ngene nda- numva biramutse bigeze mu nzego z'ubuzima umu- dogiteri aga- akagaragaza ko iyo nda ishobora kumugiraho cyo ndi kuvuga ko ishobora kumugiraho ingaruka wenda ikaba yagira ya- ya- yabura n'ubuzima ndumva i- aba- afashijwe bakamwigisha ya- kuva ik- ikaba yakurwamo nta kibazo ariko mu gihe nta ngaruka nta kindi bi- bi- kuba umuntu yagira amahitamo yo gukuramo inda nta- nta mu bushake bwe numva bidakwiriye urakoze cyane reka dufate na siliro hanyuma tugaruke ku batumirwa bacu wiriwe neza
mwaramutse neza mugire amahoro yego nawe uri hehe
ndi hano mu- mu rwanda mu karere ka kayonza ni ikibazo cyawe
ikibazo nagira ngo icyo nagira ngo mbashe kuba navuga nagiye ndashyigikira iyo leta yafashe icyo cyemezo ntabwo ibyo ngibyo mbivuga nshingiye ku idini kuvuga ku bintu by'imyemerere ngiye mbanza guha agaciro ikiremwa muntu uwo mumama i- uwo- ya- uwo mumama wundi w- w'umutumirwa yaravuze yuko eh, ngo ni umubyeyi ngo n'ubwo ari kumwe n'abana ngo ariko ntago ngo eh, ya- yavuga yuko ngo ya- yakwemeza icyo cyemezo ngo avuge yuko ngo ngo umuntu we ntabwo yabikora ariko ngo abandi ngo ni uburenganzira bwabo buriya niba ubwe yumva yuko abana be abakunze kandi abishimiye mbere na mbere niba wumva yuko umuntu ukuramo inda agiye ku ruhande rwanjye mufata nk'umwicanyi kuko buriya umuntu wa- utinyuka gukuramo inda n'umuntu ubwe yamwica umuntu muzima rero umuntu ku- Eh, eh, umuntu kugira tugera- ngo tugerageze aba tuge- habayeho tu- tugera- guhura- tugerageze tugerageze gukoresha amagambo mazima kandi udashinja umuntu kuko ntabwo uba uzi eh, ibyo umuntu yanyuzemo kugira ngo afate icyome- icyemezo nk'icyo wowe tanga ibitekerezo byawe ariko reka gushinja abantu eh, ibintu runaka
Eh, reka- igitekerezo cyanjye rero ni uko umuntu agomba kwakira uko ari niba atwite iyo nda akaba yayibyara murakoze urakoze cyane Eh, madama claire gasamagera ah, uyu Siridi- siriro arasa nkaho ah, anenga igitekerezo wari utanze wenda kugira ngo asobanukirwe neza icyo washatse kuvuga wakongera ukabimusubiriramo icyo- igitekerezo cyawe washaka kumenyekanisha
ikintu cya mbere cyo na- namubwira ni uko ngiye mfite uburenganzira bwanjye mfite n'imyemerere yanjye ndi umukristo ariko nta burenganzira mfite bwo gutegeka umuntu uri ku ruhande imyumvire n'imitekerereze yanjye icyo ndeba ndareba uyu muntu ubuzima bwe bumeze gute ese ubuzima bwe nibwo buri mu- buri mu kaga ese uburenganzira bwe buri bu- bu- bu- burubahirijwe i- i- i- nta nubwo agenda leta ngo nshyiraho amategeko ariko icyo ndeba ni uko ntago n- n- njya ngo mvuga ngo birashize kuko uh, u- ab- uh, urukiko rw'ikirenga ruvuze ngo ngo gukuramo inda ngo ntibyemewe ngo bivuyeho ntabwo biri bubikureho abantu barakomeza babikore nge icyo nkunda kumira ingaruka zo kubikora mu buryo butemewe n'amategeko kuko abantu barapfa bambuka mexico abantu barapfa bajya mu mu mu- mu ahantu babikora yaba mwamboneraga mu- uwo musiriro yamvuze- yavugutaga umuti utuma abantu badatwita inda zite- zi- zitari mu buryo bwemewe cyangwa inda zitateguwe cyangwa akamvugutira umuti w'aba- ku buryo nta muntu n'umwe wongera gushaka gukuramo inda aho rwose nanjye nanjye ndi kumwe nawe ariko kuko uwo muti tutawufite tubizi ko ibyo bintu bitazigira bireka ku- kubaho niyo mpamvu iryo tegeko ryari ririho ngo rirengere ubuzima bw'abo bantu babikoraga n'ubundi Urak- ni muri urwo rwego mbitekereza urakoze cyane alice cyusa ah, bamwe mu bantu ah, bari bashyigikiye ko ubu burenganzira bugumaho bimwe mu bintu batinyaga ah, ni imvugo zitesha agaciro umuntu uba wafashe icyo cyemezo cyo gukuramo inda ndetse rimwe na rimwe bakaba bafite ubwoba ko abantu bazakumirwa muri sosiyete ugasanga abantu barakoresha imvugo nk'izo siriro yari avuze ibyo nawe ubona bizaba hanyuma ingaruka bizagira kuri abo bantu bazaba bafashe nk'icyo cyemezo ubona zimeze zite
ndakeka izo ngaruka kuko zizabaho ah, nk'uko ubivuze uwo muvandimwe wari utanze igitekerezo cye agatangira gukoresha amagambo akakaye ariko ukamugarura mu buryo uvuga uti ntawe uba uzi impamvu uwo muntu utwite umugore utwite yafashe icyo cyemezo cyo gukuramo inda Ah, niba ntibeshye no mu rwanda hari um, circumstances zereka zi- zi- zidaha- zidashyira icyaha ku muntu wakuyemo inda bitewe n'uburyo yasamye iyo nda tuvuge nk'iba ah, uwo muntu ari umwana cyangwa se yarafashwe ku ngufu agaterwa inda cyangwa se umuntu yaramufashe akamugira umugore ku ngufu bakamutera inda cyangwa se iyo nda atwite ibangamira ubuzima bwe cyangwa se ubw'umwana Ah, cyangwa se nk'iyo nda yarayitewe n'umuntu bafitanye isano ya hafi ya bugufi cyane kugera ku gisanira cya kabiri izo ni ni ni ni ni circumstances the situations ah, ah, it- itegeko ryo mu rwanda ridaha ridashyira icyaha ku muntu wakuyemo inda naho ah, ku byo wari umbajije uti ah, nyuma y'aho iri tegeko rigiriyeho abantu bakazajya bihisha bagakuramo ayo mada bakavugwa nabi bakarebwa nabi muri community muri societies zabo birashoboka cyane birashoboka cyane ndongera nka- nkakomeza kwitsitsa cyane ku ho natangira mvuga ko ubundi iki gihugu cya amerika ni igihugu gishyira imbere uburenganzira bwa buri muntu uwo ari we wese uwo ari we wese including umugore utwite biratangaje rero kubona abagabo kuko most of uh, the people in washington dc bari bashyigikiye cyane bari bari inyuma cyane y'iki y'iki gikorwa y'iki gikorwa gishojwe cyo kugira ngo ririya tegeko riveho abenshi bari abagabo so ukabona abantu bari mu nama ari abagabo gusa nibo bari gufata uburenga- nibo gufata icyemezo ku burenganzira bw'umugore nta n'umugore urimo Bira- biratunguye cyane biratangaje cyane it's, uh, it's, eh, it's, people can get angry and they have the right yo kurakara kubona abagabo bicara bagafatira uburenganzira umugore ngo wowe wakora iki wowe wakora iki ese ubundi kuki batashatse ahubwo uburyo bwo gukumira izo nda zasamwe mu buryo abantu batabyifuzamo bakaba ariho bashyira imbaraga kurusha kuvuga ngo uwatwite nta burenganzira na buke afite bwo gukuramo iyo nda ngo kubera ko itegeko barishyizeho gusa kuko ba- bari benshi babashije kubitorera rero ah, nk'uko bivuze nibyo koko ah, abantu bashobora kuzarebwa nabi ariko nkurikije amateka y'iki gihugu somehow ndabona ko mfite icyizere nshobora kuba nibeshye ariko mfite icyizere ko bizongera bigashyirwa mu ru- mu buryo bagakomeza bakabiganiraho activist bagakomeza bakabirwanira Ah, ababibonye abantu bari mu mihanda baprotestinga um, at some point in the future i'm sure uh, certain that um, bizashoboka ko ah, bongera byongera biki- bigasubirwamo bigatwara igihe ariko bizasubirwamo cyangwa se n'amareta agende amaze kubona ingaruka byagize ku baturage bayo abantu batangiye gupfa nk'uko madamu claire yabivuze abantu batangiye kwihisha bagakuramo inda nabi zikabagiraho ingaruka muri community muri societies Ah, biza- bizagira ubwo byongera bihinduka niko mbibona niko mbitekereza ni nako mbyifuza ariko mbere y'uko hari insoza nanjye nk'umukristo ntabwo nshyigikiye gukuramo inda ariko nanone nta nubwo nshyigikiye kubuza abantu uburenganzira bwabo no gutegeka abantu ibintu binyuranyije n'imyumvire n'ubushake bwabo nubwo ngewe mbyemera ntabwo ngomba kubishyira ku bandi ngo nawe nawe ndagutegetse ntuza- ntuzakore ntuzakuremo inda wumva ubikeneye oya umuntu ugomba kumuha choice n'imana yaturemye yaduhaye choices n'imana iduha amahitamo twebwe se nk'ibiremwa muntu turi bande kugira ngo tubuze abandi kugira amahitamo yabo n'uburenganzira bwabo urakoze cyane ni kuri iyo ngingo nongera kwibutsa abakunzi b'ijwi ry'amerika kugerageza gukoresha amagambo yubaha aho kugira ngo ah, bacire abantu imanza ni ibi- ni ikiganiro turimo gufata ibitekerezo by'abantu batandukanye reka dufate na jimmy wiriwe neza
mwiriwe cyane ni inkore yego uri hehe
jyewe ndi bujumbura mu kinama ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
ibyo ni igitekerezo dushaka gutwerera mu bisanzwe uwo muco w'abanyamerika bari basanzwe bafite serivisi ushobora gusanga byari bije na dogiteri yabo kandi ushobora gusanga byavuye ku babyeyi hanyuma abana bagakurira uwo muco bawubona bakabona kuwukorora inda atacu bitwaye ariko tukirengagiza neza tukibagira yuko ujya mwana umuntu akoroye inda nawe uri kuyoba yikirimo kandi akabaho nk'uko natwe twabaye kuko jonisha mu kibanza cy'ujya mwana akorotse esike nk'iyo nanjye baza kunkorora inda nari kubaho biciye mu nzira ibyahe kandi kumbure hariho igitekerezo nagushobora kuzana ku isi cyangwa hariho ishanjima nagushobora kuzana ku isi rero jewe nk'icyo nashaka gushikiriza ni uko nubwo abantu bashaka kwigaragaza cyangwa bashaka kuzana ibitekerezo bitari byo bari kuraba ingaruka mbi z'icyo kintu hanyuma bakaraba inzira nziza yo kubikora icyiza kuko byose bizananira kuri hapa sexuel kurusha kwidegembya mu buryo bw'ubusambanyi cyangwa mu buryo bwo kurangura amabanga mpuzabitsina rero igihugu cy'ifuzo cyane bashaka guterera ni uko ahubwo bubwira businasi hanyuma bakihangana kugira ngo bashobore kwirinda izo ngaruka zo gutwara inda hanyuma bagende kuzikorora kandi yari umwana agenzi ashaka kubaho nicyo cyiyumviro cyane icyo nashaka guterera urakoze reka dufate na marcel wiriwe neza
mwiriwe neza uri hehe
ndi i kigali mu rwanda hano ikibagabaga ikibazo cyangwa igitekerezo cyawe
igitekerezo rero nshaka gutanga kuri iyi ngingo ari ibihugu bifite amategeko yemerera abagore gukuramo inda simbicira urubanza ari ibihugu bidafite ayo mategeko nabwo buri wese yishyira akizana ku burenganzira bw'umugore nabyo simbicira urubanza ahubwo ngewe uwo ncira urubanza ni umuntu umwe wazanye igitekerezo kivuga ngo ni uburenganzira bwanjye ari naho mboneraho ko n'iyi miryango usanga ivuga ngo ngo aba ngo ngo ni impirimbanyi z'uburenganzira bw'umwana biriya byose bigaragara ko ari siyasi kubera impamvu ebyiri umwana aba umwana igihe cyose yamaze gusamwa na nyina hanyuma nta wundi wese ufite ububasha bwo kumwambura ubuzima uretse imana yonyine hanyuma mu gihe byemejwe na dogiteri ko hagati y'umwana n'umutwite ubwo ndavuga mama we umwe muri bo bigaragara ko amagara ageramiwe amagara yiwe ari mu kaga ko inda ishobora kuvamo cyangwa se nyina agapfa umwana akabaho umwe muri bo mbese agomba kubaho aho ndumva nta cyaha kiba gikozwe ariko ntangazwa no kumva uwo mudamu uri washington uri indiana muri amerika aravuze ati siriri wamunzanira ngo abaze icyatuma badatwara inda uburyo bwo kuboneza urubyaro ntabwo yaba abuzi ko bubaho itegeko rikuramo inda ntiriveho ahubwo himakazwe kuboneza urubyaro harimo uburyo bwinshi udashaka kubyara kugira ngo azakuremo iyo nda naboneze urubyaro hari uburyo bw'ibinini hari uburyo bw'inshinge hari uburyo bw'udupira two mu kaboko n'utwo mu nkondo y'umura so nifuza ko muri bwa burenganzira bwacu duhabwa mu bwigenge imana duhawe ubwigenge ariko yifuza ko nanone tutabangamira abandi wumva atagikeneye kubyara ariko yumva ashaka gukora imibonano mpuzabitsina ariko yumva adashaka no gukoresha agakingirizo naboneze urubyaro naho udakoze ibyo numva rwose aba atatiriye igihango twagiranye n'imana murakoze urakoze kuri ibyo bitekerezo byawe mu kanya abatumirwa bacu baragira icyo babivugaho reka mfate na zake wiriwe zake wiriwe
wiriwe wiriwe uri hehe
ni kigali mu rwanda ikibazo cyawe
ikibazo nako ni igitekerezo nashaka gushyiraho bashaka kuvuga ko iyo iryo tegeko baje gushyiraho ndumva bari kurigumizaho kuko buriya umwana nanone iyo avutse adafite atavutse avutse mu buryo budakwiye navuga butitezwe ni ikibazo kuri ngendo ndumva ririya tegeko batakabaye bararihinduye
urakoze zake nk'uko natangiye mbivuga iki ni icyemezo kitavugwaho rumwe n'abantu batandukanye n'impande zitandukanye ariko madama alice uh, ndibaza ko ari marcel wari wari wifuje cyangwa se uh, usa nk'aho yagaye ibyo wavuze uh, kuri we akavuga ko uwo mwana nawe aba akwiye uburenganzira bwe kubahirizwa aho kugira ngo abandi bamufatire ibyemezo ariko ndabivuga muri rusange wagira icyo uvuga hanyuma ku kijyanye n'iki kibazo avuze kijyanye no kuboneza urubyaro hari n'impungenge z'uko ibi nabyo bishobora kuzaba ikibazo ndetse hari umwe mu bacamanza wavuze ko mu gihe cyiza ibyo nabyo abantu bakwiye kubiganiraho bakareba niba bikenewe mu magambo make cyane wagira icyo ubivugaho hanyuma ndaza guha na madama claire akunganira
urakoze edi arakoze umuvandimwe marcel mu magambo make cyane icyo nakongeraho mebi nakwifuza ko yakumva kurushaho ni uko itegeko risanzwe muri iki gihugu cya amerika ryemerera abantu gukuramo inda ntabwo ryari rigamije guhatira abantu cyangwa se kubashishikariza gukuramo amada ahubwo ni ukubaha amahirwe yo guhitamo icyo babona kitazabagiraho ingaruka mu buzima kandi bigakorwa mu buryo bigakorwa n'abaganga ubu rero byavuyeho bigiye gukomeza gukorwa ntibizigera bihagarara bikorwe nabi bidakozwe n'abaganga noneho na bwa buzima bw'umwana bashakaga bavugaga ngo barashaka kurengera birangire bataburengeye umwana apfe na nyina bimugireho ingaruka cyangwa se na nyina nawe abe yahaburira ubuzima icyo nicyo nakongeraho naho byo by'imboneza byo kuboneza urubyaro na nk'uko nigeze kubikomozaho kare ndi umukirisitu ndi umukirisitu w'umugaturika muri kiliziya yanjye nta nubwo banabyemera ibyo ngibyo ubu bemera uburyo bumwe bwonyine bwa naturere sinzi uko babivuga mu kinyarwanda neza mbese uburyo budakoresha umuti budakoresha inshinge budakoresha iki kuko bavuga ko kwiteza urushinge gukoresha n'agakingirizo ye ngo ari ukubuza imana kororoka uburenganzira duhaye bwo kororoka imyumvire y'abantu rero iratandukanye mu rwego rw'amadini mu rwego rwa politike niyo mpamvu tugomba kwirinda ko ngewe imyumvire mfite nyishyira kuri edi nyishyira kuri marisere twese tukagira imyumvire imwe na bibiriya iduha uburenganzira bwo guhitamo umuntu wese akagombye kugira amahitamo ari uwo mubyeyi aho kugira ngo abyare umwana adashaka umwana yasamye mu buryo yenda yafashwe ku ngufu cyangwa se atateganyije uwo mwana azakure nabi adafite urukundo biba bimaze iki koko nanone ariko kandi nk'umukirisitu ntabwo nemera ko hari umuntu ufite uburenganzira bwo kwica niyo mpamvu tuvuge nka hano muri indiya n'ubundi itegeko ryari rihari ryari uko byemewe gukuramo inda mbere y'uko ibyumweru makumyabiri na bibiri bigera kuko umwana ataraba umwana nyawe ariko ibyo byose bigiye guhinduka rero nk'uko wari mu magambo make ntabwo itegeko ryari ribereyeho gushishikaza abantu no kubahatira gukuramo inda ahubwo bwari ukubaha uburyo bwo kugira amahitamo baba bahisemo no gukuramo iyo nda bigakorwa n'abaganga mu buryo buri sefu ku mugore cyane cyane n'iyo nda igiye gukurwamo makoro urakoze cyane madamu claire
gitangaje bwana edi rwema ni abagabo bari kuguma bahamagara ntabwo ndi kumva umudamu uhamagara atanga ibitekerezo wenda ntabwo nzi impamvu iri kubitera ariko aha twumvikane inda ntabwo bituruka mu ijuru ngo ize yinage mu nini y'ababyeyi y'umugore iki ni ikibazo kireba abagore kikareba n'abagabo abo bagabo bahangayitse cyane ngo ko ngo uburenganzira bw'umwana wo muri mu nda bugira bubungwabungwa ese uruhare rwabo ni uruhe mu gukumira izo nda zitateguwe ese uruhare rwabo ni uruhe mu kuba baryamana n'abantu bagakora imibonano mpuzabitsina n'abantu batarashaka aha ntitujya kuri resiponsabirite biroroha cyane kumva ko uwa mudamu afite bwa ashobora kugira bwa burenganzira bwo gufata amahitamo ye nta muntu n'umwe umurusha gutekereza no kumva ko uwo mwana koko ari umwana we kandi agakwiye kubaho iyo yafashe icyo cyemezo ni ukuvuga ngo haba hari ahantu kure cyane yageze bigiye kugira ngo umugarure ari nayo mpamvu bakuraho itegeko batarikuraho abantu bazabikora kandi bamwe bazapfa bambuka imigezi za za la garande new mexico bazabikora rero ku giti cyanjye nkavuga ngo kuki twemera ko ibintu bikorwa nabi abantu bafite ubwo bushake bahawe uburyo bwo gufashwa n'abaganga bikarangira bataciye mu nzira zishobora guteza akaga ubuzima bwabo ikindi kintu nkomozaho nashimira cyane madamu alice ibyo ari kuvuga bijyanye no kuboneza urubyaro iri tegeko muri kuribona mukabona ari ijambo ryaje imbere ni ugukuramo inda ariko munsi mu itegeko igitegeko ni igitabo kinini kirimo utundi tuntu twinshi tuzapfumirana na bumwe mu buryo bwo kuboneza urubyaro urugero plan b ni ikinini ushobora gufata wamaze gukora imibonano mpuzabitsina utateguye mu masaha mirongo irindwi n'abiri icyo kinini nacyo kiri mu bizavamo hari uburyo bwinshi buzabuzwa bwo kuboneza urubyaro buzajyana n'iryo tegeko hari aba bantu basama ini vitro hano hari abantu bagenda batabona imbyaro bakajya guterwamo intanga ni itegeko rizagira ingaruka ku bintu byinshi nubwo gusa ijambo riri imbere mu binyamakuru ari ugukuramo inda ariko hari ibintu uburenganzira bwinshi iryo tegeko rizakumira mbere yo gusoza ndasaba abagabo baduhe bamanike ukuboko batubwire ngo ntabwo nzongera gukorana imibonano mpuzabitsina n'umuntu tutashakanye noneho mbere y'uko agira igitekerezo atanga amanike ukuboko abivuge namara kubivuga atanga igitekerezo murakoze urakoze cyane kuri icyo kijyanye n'uruhare rw'abagabo madamu alice ndifuza kumva igitekerezo cyawe hanyuma nongere mfate abandi bakunzi b'ijwi rya amerika
igitekerezo cyanjye ni nk'icyo cya kirere cya madamu kirere abivuze neza cyane abisobanuye neza aravuze ati iki ni ikibazo kireba abagore n'abagabo nanjye nigeze kubikomozaho ko nababajwe no kubona ari abagabo gusa in washington dc aribo barimo gufata icyo cyemezo bafatira abagore ibyemezo nta n'umugore uri in room with them rero abagore n'abagabo bashyize hamwe n'aba bayobozi bacu n'abo bacamanza bakavuga bati twumve impande zombi responsibilities bazisharinge nk'uko n'ubundi dufatanya mu kubyara no kurera abo bana abana bacu banafatanye no gukumira izo nda zisamwa zitari ziteganyijwe abafata abana ku ngufu babireke abafata abagore ku ngufu bakabagira abagore babo ku ngufu babireke abasambana ku ruhande baciye inyuma abagore babo bakajya gusambanisha abandi bagore batari ababo bikarangira babateye amada bikaba ngombwa kuyakura mu babireke noneho kandi no mu rugo n'abashakanye ibintu byo gukora harya ni ikiboneza rubyaro iringaniza rubyaro kuboneza urubyaro kuboneza urubyaro kuboneza urubyaro babigira ikiganiro mu rugo babiganire hamwe babifateho umwanzuro bati tugiye gukora iki n'iki iki n'iki n'iki kugira ngo tuzacikwa tugasama inda tutateganyije iyo responsability iboneke ku mpande kuri bombi ari abagore ari abagabo abagabo biza gusa nyuma byo kuvuga ngo imana nta burenganzira ufite we yaraje akora ibyo ashaka akora ibye arishimisha aratera iyo nda aba ararangije umugore asigaranye iyo nda agiye gutwita amezi icyenda atabiteganyije adafite uburyo yenda bwo kurera n'uwo mwana kugeza akuze bifatirana abagore nyuma nibaze mbere badusange ku rundi ruhande inda ikumirwe mbere y'uko inaterwa urakoze cyane reka dufate abandi bakunzi b'ijwi ry'amerika munyamahoro wiriwe neza
wiriwe neza uri hehe
mu burundi ikibazo cyawe
njye nta kibazo cy'ibisubizo banza gusima kwanza ko ko ririya tegeko bageneje bakuriyeho kiriya kintu cyo gukuramo inda ikintu cyanejeje cyane cyanjye ubusanzwe n'ubwicanyi cyo kimwe n'ubundi
ayo magambo ayo magambo nari navuze ko tuyirinda ntago nifuza kuyakoresha kuko ntago wafata icyemezo cyo gushinja umuntu icyaha nk'icyo ubwo bwicanyi ndagushimiye cyane kubw'akanya uhaye ijwi ry'amerika madama claire ikigaragara ni uko nyuma y'uko iki cyemezo gifashwe hari amasosiyete menshi ibigo by'ubucuruzi bikomeye cyane byagiye bivuga ko ah, bigiye gushyiraho gahunda yo kuzajya bifasha abantu ah, bagize ibyago byo gutwita cyangwa se abifuza gukuramo iyo- i- inda kuba babaha nk'amafaranga yo kubagezaho ba- ba- babikorera Ah, icyo ngicyo cyo mwacyakiriye gute murumva bihagije kuri uwo muntu uzaba wifuza kuba yakuramo iyo nda ariko amategeko amukumira kubigeraho
aha ndagaruka ku gitekerezo uh, alice yatanze yavuze ati kino ni icyemezo cya politiki dore impamvu ari icyemezo cya politiki ni uko ari uruhande rw'aba- rw'abemeza ko gukuramo inda bigomba kugumaho nubwo iryo tegeko muri kuryita gukuramo inda ariko ni itegeko rijyanye ni- n'imi- ni- n'imyororokere y'abagore kuko ririmo ririmo ibintu byinshi cyane ari n'abari n'abarirwanya nta n'umwe ufite inyungu z'umugore ku mutima aha urabivuze uti abantu ama- ama- aba- abakoresha ibigo bifite amafaranga aba- bari gutanga i- inkunga kugira ngo umuntu ushaka kujya gukuramo inda abone tike abone a- a- aho arara ibintu nk'ibyo nyamara njyewe wahisemo kubyara ntago amerika iri mu bihugu byateye imbere ariko bidashobora gu- gu- gutanga uburyo bwo kurera abana wenda nko mu bihugu nka bya- bya norway za N- norway biriya bihugu byo- by'i burayi byo muri Ubu- Scandinavia.
ubu- umwana ngo akure ntabwo muri amerika ne- be- bye- bi- bi- biri byoroshye ko mbona konje de materinite ntabwo byoroshye yuko ni ukuvuga ngo ni ni- ni- ni- ni ikigaragaza ko ni icyemezo cya politiki cyangwa kigezweho kuko abantu barashaka hashitage kanaka yakoze iki ariko mu by'ukuri inyungu y'umugore ntago iri ku mutima kuko niyo inyungu iri ku mugore iri ku mutima uyu munsi bashyizeho ririya tegeko ri- ribuza abantu gukuramo inda ntibahite bongera baki- ba- bonge- bakusubizeho itegeko rihemba abana mu kwezi kwa cumi n'abiri bakuyeho itegeko ryo guhemba abana barisubizeho umwana ahembwe nk'uko ya- bamuhaga amafaranga buri kwezi ntibashyiraho andi mategeko dayikeya z'ibubuntu ntibashyiraho amategeko eh, ak- umukoresha wese yishyura umudamu wabyaye ni ukuvuga ngo mu kinyarwanda bavuga ngo uko mu rusya koma n'ingasire ni- ni- ni- twirebe hamwe gusa turebe hombi ushaka gu- ku- kubyara yoroherezwa kugira ngo arere wa mwana turi mu gihugu ntabwo nigereranya nko mu rwanda turi mu gihugu gikomeye ku isi nitugire n'ibintu bigezweho bikomeye ku isi byo gufasha abantu nitumere nko muri canada nitumere nko muri norway icyo gihe impande zombi ndazumva ni no kuvuga ngo urafasha umugore kubona amafaranga ese ubwo i- i- privacy ese ubwo uburenganzira kumubikira ibanga u- u- umuntu yagufashe gukuramo inda aragukoresha ese ubwo urumva uku- ahubwo ni ubu- ni ubundi bukoroni mu mbabarire njye ntago bi- ntago mbyumva Re- ni reka- habeho ku- ku- inyungu z'umugore muri rusange reka twumve icyo madamu alisa abivugaho ese ni abagore bangahe ah, bazemera kujya kubwira umukoresha wabo ko batwite hanyuma basabe ko baborohereza kugira n'aho bashobora gukuriramo iyo nda madamu alisa
ntabwo ari ikibazo cyoroshye gusubiza um, gu- gutwita cyangwa se cyane cyane gukuramo inda it's um, it's a very uh, personal and uh, confidential decision ni iki- ni- ni icyemezo gikomeye cyane cyihariye ku muntu umwe rukumbi n'umutimanama we wenyine Ah, ntabwo nkeka ko abo bakoresha ba- nkeka nda- ndakeka wari ukuvuga byo kuvuga gusa to to calm down ah, aba- abahangayikishijwe n'iyi mihinda n'iki n'iri tegeko rishyashya rya ryashyizweho ntabwo nemeza ko hari abagore benshi batinyuka kujya kubwira umukoresha ngo natwite none mfasha nkuremo inda ahubwo ubwoba mfite abagore benshi bazabikora rwihishwa bajya kubikorera hanze ya amerika bajya kubikorera hanze ya siteti yabo bajya kubikorera he babikorera mu rugo babukore mu buryo butari safe kuri bo no kuri uwo mwana ba- bazaba bagiye gukuramo ntabwo mubyemeza rwose ko hari abantu benshi bazajya gusaba abakoresha yenda ashobora ku- kumuha avuga ati mfite operation issue akamuha konje ata- atari asanzwe ateganyije ariko kugira ngo umugore atwite umukobwa atwite hanyuma ajya kubwira umukoresha ndashaka ibyumweru bitatu ndashaka ukwezi kuko ngiye gukuramo inda nasamye mu buryo ntateganyije ndumva bigoye kugira ngo ibyo- icyo kintu gikorwe kibeho Mfite ubu- mfite ubu- mfite impungenge ko ahubwo bazabikora bihishe nyine bika- bikabagiraho ingaruka mbi A- a- a- again um, njye ndakomeza ku- ku- ku- ku- ku- kwemera no no gutsindagira mvuga ko iki cyemezo kuri njye ndabona cyarafashwe iri tegeko ryarafashwe ku mpamvu za politiki niyo mpamvu nkeka ko no ku zindi mpamvu za politiki zizashoboka ko zihinduka niyo bitahinduka kuri federal level at least in our state ah, hazabaho some changes kuko bizagira ingaruka mbi bose bazabibona ababikoze bari bafite some political scores bashakaga gukora ariko izo nazo zigira aho zikarangira kandi ura- nk'uko ubizi edi ah, hano iki gihugu gihora kimuvinga from one, le- one side to another one Ah, sooner or later this will change kuko bizagira ingaruka zigaragara ku bantu bose yaba ari umu- umuryango yaba ari state yaba ari igihugu yaba ari abana yaba ari abo bagore and uh, activists uh, we, we, we, they, they- they're not gonna stop fighting for women rights kuri icyo kijyanye ah, n'ingaruka ahanini ku bagore ah, hari abavuga ko abagore benshi bahitagamo ah, gukuramo inda batifuza kubera ko bumvaga batiteguye kuba ba- barera uwo mwana ahanini ah, kubera bimwe mu bibazo madamu claire yavuze ibibazo bijyanye ah, n'ubushobozi bwo kurera uwo mwana n'ubushobozi bwo guta akazi kugira ngo wite ku mwana eh, izo konje ntizibo- nti- ntiziboneke ibyo byo nta ngaruka bizagira Ari- DJ reka nguhe urugero rwanjye Ndatanga- ndatanga ubuhamya bwanjye Njye na- na- na- nagi- nagize amahirwe ko njye mbyita umugisha kubyara noneho maze kubyara umwana wanjye wa mbere umwana wanjye bamushyize muri ah, babyita ni ni- niuki ni newo ni ahantu bashyira umwana ah, yaravutse avuka afite ikibazo atari guhumeka neza bamushyira ahantu ah, bamufasha amaramo ukwezi noneho urumva nari mpangayitse cyane ni umwana wanjye wa mbere nari mubyaye kandi ndi umudamu ukuze meze- mera nk'umuntu uhahamutse nkajya njya kumusura aho hantu mu gihe cy'ukwezi ni ukuvuga ndetse muri ya konji ya materinite irimo iribara irimo iragenda i- igabanuka ubwo m- maze kumubya ma- maze ma- maze ku- ama- umwana avuye muri mu- mu bitaro aje mu rugo agize gute ntaratuza ntara- ntaragira gute amezi atandatu yari yararangiye ya mezi atandatu arangiye tugiye muri muri mu gusaba kuva muri konji ya materinite ndabyibuka ari kumwe n'umu- n'umutware wanjye bahita bambwira ko ntwite tugiye kuva muri konji ya materinite muganga ari kumbwira ngo ngo ahambwira ngo uratwite nanone ngaho mbwira mm, bwana rwema ko wagenda ukabwira umukoresha wawe ngo ndatwite kandi mvuye muri konje materinite wambaga nabigize ibanga naragenda twite ngira amezi arindwi njya mu kazi nta muntu uzi ko ntwite kandi nta- ntari umuntu wo hanze ntaruvuga ngo ngo ninda ntateguye n'iki byose mfite abana baruta n'amezi cumi n'atanu rero kuvuga ngo umuko- ngo umugore azajya kubwira umukoresha ngo ngo noneho ngo ndashaka gukuramo inda njyewe utwise umwana nshaka kumubyara narabitinye kubera ko mbona bantanzeho amafaranga menshi banyishyurira ibyo rwose ni ukubeshya biriya ni ukugira ngo babone ni- babone izina bajye mu binyamakuru ariko ntabwo bizigera bibaho Urako- ntabwo biri mu nyungu z'umugore urakoze cyane kuri ubwo rugero rwiza uduhaye Ah, reka dufate na nkunzimana wiriwe neza
biriwe cyane uri hehe
i nayirobi Eh, ikibazo cyawe mu masegonda make cyane
jewe ndafite ikibazo none ko bavuga bati ahubwo na- naranatangaye kumva yuko bari bafite itegeko ribabwira ko boku- boza bakura mu inda
ntabwo ari itegeko Rero riba- ni- ntabwo ari itegeko ribabwira gukuramo inda ahubwo ni itegeko ryabahaga ubwo burenganzira mu gihe umuntu abikeneye ko yabikora ariko nta muntu bahatiraga gukuramo inda
Eh, ibyo rero nanjye nicyo gituma ntangaye fatiye ku rugero rw'ibindi bihugu ahubwo narakinye iyo ngingo narakinye iyo ngingo y'uko bavuze yuko atamuzi aba agikuraho inda ariko ukuyeho inda uba mu busanzwe ni kwica umuntu uba wishe umuntu ahubwo baba bakwiye umuntu wakuyeho inda agahanisha icyaha cyo kuyica ikibazo rero nari mfite ngaho ni iki none kubera iki kubera iki leta zunze ubumwe urugero nk'ubwo ku banyagihugu ikavuga ati barafite uburenganzira bwo gukura n'undi bishatse cyangwa ubishatse cyane ukayikorora nyine ari nk'iyo utari wituje kandi ibindi bihugu nabyo bifite none bifite uburenganzira yuko umuntu akuyemo inda ahanwa nk'uwishe none kubera iki igihugu cy'igihangange nk'icyo gishobora guhereza abanyagihugu urugero nk'uko ahubwo iyo ngingo yo kuvuga tubadoze barabahana birakomeye cyane iyo ahubwo jye nta nayikunze amerika urakoze urakoze urakoze cyane ibitekerezo byawe birumvikanye mu kanya turaba tugeze ku musozo w'ikiganiro madamu alice mu gusoza kuri icyo kijyanye no guhana hari za leta zamaze gutangaza ko umuganga uzorohereza umuntu gukuramo inda muri leta bitemewe azahanwa ku bijyanye n'abantu bashobora kuzagerageza gukuramo inda bagafatwa cyangwa se bikamenyekana hari icyo amategeko abivugaho
ndumva ndumva byaratangiye ifa niba ntibeshye cyane texas cyangwa florida babyemeje na mbere y'uko supreme court iyo supreme court ifata iki cyemezo bavuga ko umuntu umuganga cyangwa undi muntu uwo ari we wese uzajya ufasha umugore gukuramo inda n'umugore ubwe wakuyemo inda azajya ahanwa n'amategeko yo muri iyo state ariko ndumva barabijuririye icyemezo cya nyuma kitarafatwa umwanzuro wa nyuma utarafatwa kubera ko ibyo nanone byari binyuranyije n'uburenganzira itegeko nshinga riha buri munyamerika wese numva barabijuririye umwanzuro wa nyuma utarafatwa hano iwacu muri indiyana nta biraba sinza kamiye arikamu kubera ko itegeko rihari ntabwo bararihindura nk'uko nabivuze kare muri indiyana itegeko ryemera yuko umuntu ashobora gukuramo inda mbere y'ibyumweru makumyabiri na bibiri ariko itegeko rishya baracyabirimo baracyabidibetinga no kuapurayinga no kompurimentinga iki cyemezo yuwe supreme court yafashe ariko nk'uko wari ubivuze hari state ebyiri niba ntibeshye cyane ni florida and texas bahana umugore cyangwa se n'uwamufashije gukuramo iyo nda amategeko ya state yabo abiteganya gutyo ariko mbere y'uko musubiza mikoro uyu muntu wari uvuze ati wakoresheje ya magambo nyine tudashaka gukoresha ati abakuramo inda ni abanyabyaha ibi n'ibi n'ibi rwose dutandukanye twumvikanye ko iri rya tegeko ntabwo ryahatiraga abantu ntabwo ryashishikarizaga abantu gukuramo amata ahubwo ryabahaga amahitamo amahitamo yo kuba bakuramo inda iyo nda batiteguye batateganyije bafashwe ku ngufu cyangwa se n'izindi mpamvu no ku buryo mu buryo bw'ubuzima bw'uburwayi babahaga amahitamo yo kuba bakuramo iyo nda mu buryo bwemewe n'amategeko babifashijwemo n'abaganga n'abazobereye muri iyo muri ubwo buvuzi none ubu kuba iryo tegeko rije ubu abantu bagiye kubikora bihishe ntibazahagarara kubikora nk'uko kerere yigeze akomeje kubivuga bazabikora ariko babikore nabi nabo bahasiga ubuzima bwabo ntabwo rero itegeko ryashishikarizaga abantu gukuramo amada ahubwo ryahaga abantu uburenganzira rikanubaha constitutional rights za buri mugore wese w'umunyamerika
madame alice kabagire cyusa impirimbanyi akaba aharanira uburenganzira bwa muntu muri leta ya indiyana nagira ngo ngushimire cyane ku bw'akanya wahaye ijwi rya amerika kugira ngo tuganire kuri iyi ngingo ikomeye cyane abantu benshi batavugaho rumwe wakoze cyane nshimire kandi na madame tuyishime claire gasamagera nawe ni impirimbanyi ku burenganzira bw'ubuzima bw'umugore atuye muri leta ya michigan madame gasamagera wakoze cyane ku bw'akanya wahaye ijwi ry'amerika mwakoze cyane ku nyakira urakoze cyane nshimire enjeniyeri lopusi wadufashije mu buhanga bw'ibyuma nshimire abakunzi b'ijwi rya amerika hirya no hino mwatanze ibitekerezo mukagira n'ibyo mubaza na nadia taha wamfashije kwegeranya iki kiganiro muri studio ya karindwi washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe